ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriane tangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi sentare nkuru yarayitesheje agaciro zimwe mu ngingo z'ibirego byatanzwe n'umunyamategeko murangwa edouard yasabye ko zimwe mu ngingo ziri mu itegeko ry'amakori yeguriwe inzego zo hasi zoteshwa agaciro ku ngingo zine uyu munyamategeko yari yasabiye guhinduka imwe niyo yonyine yakuwemwo inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye isomo ry'urubanza ryabaye mu rukiko rw'ikirenga harimo abanyamategeko bunganira metere murangwa edouard watanze ikirego ndetse na bamwe mu biswe inshuti z'urukiko bari baje kugoboka muri uru rubanza urubanza rwamaze amasaha agera kuri atatu rusomwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga ari kumwe n'abacamanza batatu bagendaga basimburanwa mu ngingo enye umunyamategeko edouard murangwa yari yaregeye urukiko rw'ikirenga avuga ko rubangamiye ubwisanzure ku mutungo w'abaturage ndetse ko zinyuranye n'itegeko nshinga urukiko rw'ikirenga rwakuyemo ingingo imwe gusa izindi zikorerwa ubugororangingo metere murangwa edouard yari yasabye urukiko rw'ikirenga ko ingingo ya cumi na gatandatu n'iya cumi na karindwi izi ngingo zigaragaza itandukaniro ku musoro ku nyubako ku nzu yo guturamo iz'ubucuruzi n'inganda muri izi ngingo hagaragaragamo ko umusoro ku nzu zo guturamo usumba cyane utangwa ku nganda uyu munyamategeko yavugaga ko izi nzu zose zigamije ubucuruzi ko umusoro ukwiye kureshya urukiko rw'ikirenga ruvuga ko iyi ngingo idatandukanye n'itegeko nshinga ariko ko rusaba guverinoma kuba yanoza iyi ngingo cyane cyane muri gahunda yayo ifite gukangurira abantu kugira aho batura ingingo ya makumyabiri yo ivuga ku nyongera y'ijana ku ijana ku butaka budakoreshwa uko bikwiye ariko urukiko rw'ikirenga narwo rwavuze ko nubwo iyi ngingo itanyuranyije n'itegeko nshinga ariko leta ikwiye guhindura imyandikire y'iyi ngingo hakaba hakongerwamo igihe uyu musoro uzajya utangirira kubarwa urukiko rw'ikirenga ariko rwanze burundu ingingo ya cumi n'icyenda metere murangwa eduard akavuga ko byamunejeje ingingo ya cumi n'icyenda yari tegeko ntikirimo itaye agaciro yavugaga inyongera y'umusoro wa mirongo itanu ku ijana ku buso bwiyongereye ku kibanza twasobanurira urukiko ko ubutaka bw'abanyarwanda buhererekanwa mu buryo butandukanyije uhereye kuri ibyo ngibyo wasanga abaturage bamwe ubasoresha umusoro utandukanye n'undi nk'uko bavuga ngo umuntu wabonye ubutaka mbere y'uko ririya tegeko rijya mu bikorwa abusorera umusoro usanzwe uwabubonye ririya tegeko rimaze kujya mu bikorwa akawusorera hiyongereho mirongo itanu ku ijana ugasanga binyuranyije na ya ngingo ya cumi na gatanu y'itegeko nshinga ko itegeko rigomba kurengera abantu kimwe nubwo urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko ingingo imwe gusa ariyo inyuranye n'itegeko nshinga metere murangwa avuga ko n'izindi ngingo baregeye nubwo zitakuweho ariko kuba hari ubugororangingo zasabiwe bitanga icyizere ko hari ibishobora kuzahindurwamo rekomandeshoni y'urukiko rw'ikirenga ku zindi nzego ko zuzuzanya ni ikintu gikomeye cyane bivuze ngo iki urubanza rusomwe noneho rwasohoka mu igazeti ya leta nk'uko mubishe babitegetse ko rugomba kuba paburishiti muri nashono gazeti izindi nzego bireba zizabonaho izo kopi zizashyira mu bikorwa imyanzuro na rekomandashoni zibitanzwe n'urukiko rw'ikirenga tukaba tubyizera ko rwose mu mikorere n'imikoranire y'inzego mu bwuzuzanye bw'inzego zacu ko zikora iyi myanzuro izashyirwa mu bikorwa ikurwaho z'ingingo zimwe na zimwe zabaga muri iri tegeko ndetse no kuba hari izindi zigiye gukorerwa ubugororangingo bishobora gutanga ibisubizo kuri bimwe mu bibazo abaturage bakomeje kugaragaza kuri iyi misoro yigendanye n'ubutaka cyane cyane abaturage bagaragaje ko abafite amikoro make iyi misoro ije kubahuhura ikibazo cyo gusorera amazu twebwe abaturage byaratubangamiye ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona uretse umunyamategeko eduard murangwa watanze iki kirego hari n'abiswe inshuti z'urukiko bashyigikiye ikurwaho ry'izi ngingo bavuga ko zibangamiye umudendezo w'abaturage cyane cyane ku bigendanye n'umutungo wabo harimo kaminuza y'u rwanda yigisha ibirebana n'amategeko n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane transparency international rwanda asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali bamwe mu bagendesha amamodokari yaba ayo gutwara abantu n'ibintu eka n'abagendesha amamodokari yo gutembera bita promenade mu gifaransa baridogera amashyirahamwe y'ubwishingizi mu burundi ko atabashirira ku rutonde rw'abategerezwa kuronswa inshumbusho iyo bagize amasanganya basaba ko hogira igihindutse kugira nabo bashigwe ku rutonde rw'abaronswa inshumbusho inkuru y'ijwi ry'amerika ibifashijwe n'abakunzi bayo tukayishikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda abagendesha mu modokari yaba yo gutwara abantu n'ibintu mu burundi cyo kimwe n'abagendesha mu modokari yo gutembera promenade bavuga ko mu bijanye n'ubwishingizi haragahaze bano bagendesha mu modokari yunguruza abantu bavuga ko hari akababakiye mu bijanye n'inshumbusho ni ikintu kingora gutahura ukuntu umushoferi iyo bagendesha imodokari akaba afise asiranse mbwa watayiriko biratangaje cyane igihe umushoferi agize isanganya kandi ari ku kazi kandi ari uwo mwuga wiwe kandi hariho amahera y'iyo modokari n'abakiriya aza gutwara ariko shoferi atarimo ni akarenganyo gakomeye cyane ni mutubarize rijya shyirahamwe ritwara amasiranse ikiduhora ikihura abashoferi mu runani rw'amashyirahamwe y'ubwishingizi mu burundi bemeza ko uko abagendesha mu modokari bashikiriza ariko bimeze insiguro ni ya tasiyano sibomana umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa w'urwo runani bivana na asiranse bafashe ufashe ijya asiranse y'imiduga itegekanijwe kandi amategeko avuga ko ari obligatoire harya umuduga canke uwunyonga ntibaba barimwo mu bariyasire ico iyo asiranse novuga ikinga ikingira ishobora kononekara bitumwe n'uwo muduga aha twavuga nk'abantu bari muri wo bashobora gukomereka cyangwa bagapfa twavuga abantu bagenda ku mabarabara bagenda n'amaguru bagenda n'amakinga bagenda na moto cyangwa bagenda n'imiduga mu gihe uwo muduga uri kuranyonga ari wuteye iryo sanganya abo bantu bagenda n'amaguru bagonze cyangwa b'amamoto cyangwa b'amakinga cyangwa ubundi mu muduga nibo baheza bagatunganirizwa icyo no kwita ari inshumbusho ari kubavuza cyangwa ibindi bivanye n'uko bakomeretse cyangwa bitavye imana ibyo rero niyo asiranse baba bafise novuga ko bakingira abandi bantu atari nye n'umuduga cyangwa uwo muduga nyine abagendesha modokari bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko bakumirwa n'ubwo bwishingizi bagasaba ko amategeko yohinyanyugwa umushoferi ntagire gatanu kuko agira mu modoka indani ntagira hanze yari akwiriye guhabwa agaciro rero wanashaka kanini kuko niwe azana umwimbu munini atahagurukije imbona ngo ayikure aho iri ntiyojya guca amahera ngo yinjire muri asiranse yinjire no mu kigega cya leta yinjire no mu muryango ateze imbere umuryango cyangwa igihugu mu bisanzwe rero umushoferi ararengana cyane rero ikintu twasaba leta leta n'abenegihugu ni uko boraba ingene bashobora dushobora kugihinyanyura kugira ngo natwe dushobore kubamo muri iyo asiranse naho biri uko mu runani rw'amashyirahamwe y'ubwishingizi mu burundi bafise insiguro baha abo bashoferi bidoga iruhande ya asiranse bariha ibakumira tasiyano sibomana abavunira akagohe nibaza yuko iyo bagiye gufata ayo ma assurance abariko barabategurira shano kwita amasezerano ariyo bita contrat d'assurance barashobora kubabwira yuko hariho ico amategeko yabategekanirije nabo kugira bikingire aha ndiko mvuga abo bashoferi mu kirundi simbona neza ingene nokivuga nico bita individuel occupant de voiture kuvuga ni yindi assurance ushobora gufata nta mategeko agutegeka akobrije kuyifata amategeko ntagutegeka kuyifata mugabo ku neza yawe kubera uzi iyo asiranse wafashe itagukingira ni byiza ko abashoferi babimenya ko iyo niyo yonyine ishobora kubakingira mu gihe bagize impanuka ariko banyonga iyo miduga no ku ruhande rwa leta insiguro ni nk'iya tasiyano sibomana wo mu runani rw'amashyirahamwe y'ubwishingizi mu burundi urongoye igisata gikurikiranira hafi ibikorwa by'amashyirahamwe y'ubwishingizi arca mu mfunyapfunyo y'igifaransa akavuga ko kubona benshi bagumye bagendesha mu modokari kandi batari ku rutonde rw'abashumbushwa habaye amasanganya byavuye ku kutamenya desire nimubona n'uwo muri icyo gisata umushoferi ashobora kujyamo n'ibyo mugabo afata asiranse itandukanye n'iyo leta yategetse ko umuntu ashira icyuma mu ibarabara ategeza kuba afise rero ashobora gusaba muri aya mashyirahamwe yo gutegekaniriza impanuka bakamutekaniriza nawe impanuka ishobora kumushikira yaba mu ikosa cyangwa ataba mu ikosa bakwiye kuza barabaza iyo bagiye kuriha ry'amahera basabwa mu mashyirahamwe yo gutekaniriza impanuka bakabaza twebwe aha turimwo twebwe ntiturimwo niba tutarimwo mudushiramwo mukatubwira amahera turiha hanyuma niyo impanuka yashika tugatoheza tugashumbushwa natwe desire nimubona wo mu gisata cya leta gikurikiranira hafi ibikorwa by'amashyirahamwe y'ubwishingizi mu burundi atera akamo abo muri ayo mashyirahamwe kuza barasigurira ababituye mu burundi haharugwa gushika uno munsi amashyirahamwe y'ubwishingizi agera ku munani kandi yose afise ibyicaro bikuru mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura ayo nayo ni beise bicor egis jibile sokabu soka sojeyar na ikar turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba ni ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
aya makuru tuyatanguriye ku nkuru yo ku burundi ivuga ko inyuma ibitero vyakozwe ku basirikare b'u burundi mu ishamba cimeza rya kibira muri komine mabayi intara c'ibitoki muraruko bushira urengero bw'u burundi mw'ijoro ryo kw'itariki ya cumi na gatandatu rishira ya cumi n'indwi uku kwezi leta y'uburundi ibicishije ku muvugizi wayo prosper ntawurwamiye uno mu ejo ku munsi wa kane yarasohoye itangazo yagiriza rwanda agasotoro ibiri muri iryo tangazo tubishikirizwa na mugenzi wacu veniste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza mu rwandiko rwashyizweho umukono na minisitiri w'ububanyi w'u Burundi ambasaderi ezekiel nibigira aravuga ko leta y'u Burundi ibabajwe n'uko yitabaje imiryango yo mu karere ariko impuruza yayo ntiyumvikane ati rero nyuma y'igitero cyagabwe muri komine ya mabayi mu ijoro ryo ku itariki ya cumi na gatandatu rishyira iya cumi na karindwi igitero avuga ko cyangije byinshi kandi kikagwamo benshi leta y'u Burundi yafashe imyanzuro ikurikira ikubiye ibikubiye mu ngingo eshanu iya mbere ni uko uburundi bwongeye kwiyemeza kubahiriza amasezerano ku mutekano no ku iterambere mu karere k'ibiyaga bigari n'umugereka protokole wayo werekeye kudatera kimwe mu bihugu no gutabarana kandi uburundi bwiyemeje gukomeza gukurikiza andi masezerano yose mpuzamahanga afasha ibihugu kubana neza nta bushotoranyi ingingo ya kabiri iravuga ko leta y'uburundi yamaganye ibikorwa bikorwa ivuga ko bigayitse bya leta y'u Rwanda byo kwigabaho ibitero ingingo ya gatatu ni nayo ikomeye iravuga ko uburundi butazatega amatwi abashaka kubusomborotsa ariko ko butazihanganira ababutera kariya kageni bukazafata ingamba zikwiye naho mu ngingo ya kane leta y'u Burundi yongeye gusaba umuryango w'abibumbye umuryango w'ubumwe bwa Afurika ICGLR ndetse n'umuryango w'uburasira burasirazuba bwa afurika kurangiza inshingano zabo cyane cyane izo kubahiriza amasezerano mpuzamahanga n'ayo mu karere arebana n'ubutabera amahoro kurengera igihugu ni umutekano mu ngingo ya gatanu leta y'uburundi irasaba iyo miryango yose mpuzamahanga ndetse n'iyo mu karere kudakomeza kurebera maze ikamagana ibikorwa by'u rwanda ivuga ko bigamije guhungabanya uburundi minisitiri ezekeri nibigira arangiza urwandiko rwe aburira umuryango mpuzamahanga ko niba nta gikozwe ibikorwa n'u Rwanda bitabangamiye gusa amahoro n'umutekano w'Uburundi ko ahubwo bizahungabanya akarere kose k'ibiyaga bigari u Rwanda rwakomeje kuvuga ko nta nyungu rufite mu kwivanga mu bibazo by'u Burundi ndetse n'icyo gitero kitirirwa u Rwanda hari umutwe witwaje intwaro w'Uburundi wavuze ko wakigabye ariko kubera ko uru rwandiko rushyize ikibazo ku yindi ntera twagerageje gushaka leta y'u rwanda kugira ngo tuyibaze icyo ibitekerezaho ntiturabishobora ariko turakomeza gushaka umuvugizi wayo ariko nk'uko venuste abitubwiye uyu muvugizi yarashoboye kuboneka inyuma y'aho rero leta y'u Burundi itangarije ku mugaragaro ibirego yagiza u rwanda leta y'u rwanda yagize ici bivuga ko mu kiganiro minisitiri olivier duhungirehe yahaye umumenyeshamakuru rero venuste shimimana
urwo rwandiko twarubonye mu binyamakuru kandi ntabwo rwadutangaje kubera ko atari ibintu bishya muribuka ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu uburundi bwashinje u rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu bidahuye n'ukuri ndetse n'umwaka ushize hari inyandiko z'umukuru w'igihugu zagiye zishyirwa mu binyamakuru zivuga ko u rwanda rutarikira ahubwo apatna state ahubwo ari anenemy state kugira ngo ibyo ni ibintu bisanzwe ariko mbere na mbere icyo navuga ni uko gushyira mu majwi igihugu kuriya kandi nta n'ibindi bimenyetso ufite ni ibintu rwose bitangaje ikindi kandi kuba bavuga ibitero kugira ngo bagombye kubanza kwibuka ahubwo ibitero byagiye bihera ku butaka bw'uburundi bigakorerwa u rwanda by'umutwe wiswe FLN ibyo bitero byaturukaga ku butaka bw'uburundi niba rero abarundi bashishikajwe n'ubusugire bw'igihugu kugira ngo bagomba kuba barahereye aho ngaho babyamagana aho kugira ngo bashinje u rwanda ibinyoma nta n'ikimenyetso na kimwe bafite ariko se ko uburundi buvuga yuko nubwo bwose budashaka kugwa mu byo bisa agasomborotso ariko buravuga ko ngo butazihanganira ababutera kariya kageni bukavuga ko buzafata ingamba zikwiye ntabwo mubona ko ibintu bigenda birushaho gufata intera ikomeye hagati y'ibihugu byanyu byombi ibyo ni iby'uburundi nyine kuba uburundi buvuga ko butazihanganira abarutera ibyo ni iby'uburundi n'iby'igihugu cyose cyavuga ngira ngo ibyo ntabwo bitureba kuko nta gitero u rwanda rwigeze rugaba ku burundi ariko se mwebwe ku ruhande rwanyu murinze gute ubusugire bw'u rwanda n'umutekano w'abanyarwanda turaburi hari imitwe y'iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka karere cyane cyane iburasirazuba bwa kongo ishyigikiwe na repubulika ya uganda ndetse ikaba ishyigikiwe na repubulika y'u Burundi nk'uko byagaragajwe na raporo zitandukanye harimo na raporo y'akanama k'impuguke k'umuryango w'abibumbye aho bavuze ko abagize iyi mitwe bamwe bashakwa mu burundi kugira ngo boherezwe iburasirazuba bwa kongo rero u rwanda rukaba rurinze imipaka rukaba rurinze umutekano w'igihugu kuko bigaragara ko hari abatarwifuriza neza muri aka karere ariko se ko uburundi bwitabaje umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yo muri ako karere mwebwe nk'igihugu cy'u rwanda iyo miryango kandi mukaba muyihuriyemo kubera iki mutareba ukuntu mwahura noneho ngo ikibazo mu gicoce mukibonera igisubizo kizakomeza gitutumbe mbere na mbere ntabwo ari ubwa mbere abarundi bitabaza imiryango mpuzamahanga kandi babigira nta n'ikimenyetso na kimwe bafite twebwe rero twavuze kuva bigitangira yuko ikibazo cy'uburundi ari ikibazo hagati y'abarundi ko bagomba kugikemura hagati yabo ndetse n'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ukabigiramo uruhare nk'uko ubifitiye inshingano hari umuhuza washyizweho kugira ngo icyo kibazo gikemuke rero bikaba bibabaje kubona repubulika y'uburundi ishaka kutujyana muri icyo kibazo kuva kera twebwe rero ni ibintu twirinze kuva kera twiteguye rwose kubana n'uburundi uburundi niburamuka bukemuye ibibazo byarwo cyane cyane bugahagarika ubufasha butanga kuri iyi mitwe y'iterabwoba ishaka guhungabanya umutekano mu rwanda minisitiri olivier nduhungirehe ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika ndibashimiye turagushimiye nawe venuste mu burundi kandi umurwi ukurikiranira hafi y'amatora usaba abakorera mu gisata cy'ubutungane kuzakurikiranira hafi ibyaha byo mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri no guhana abazoba babikoze umukuru w'uyu murwi yabishikirije kuri wa kane mu ruganda uyu murwi watunganije kuri abo bakorera mu gisata cy'ubutungane inkuru ijwi ry'amerika yaronse bifashijwemo n'abakunzi baryo tushikirizwa na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda mu ntumbero yo kwitegurira amatora meza y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urongoye umugwi seni ashikiza ko uno mugwi wateguye amanama kuberwa bose n'amatora petero karaveri kazihise avuga igituma kuri uno wa kane hatunganijwe uruganda ku bacamanza twatunganije uruganda rw'inzego nkuru nkuru z'ubutungane kugira ngo dushobore guhanahana ibyiyumviro ku byerekeye amategeko agenga amatora mu gihugu cacu ivyo bikaba vyabaye ngombwa kugira ngo ayo mategeko amenyekane neza kandi hariho n'izindi ngana zizotunganya hagati mu gihugu kugira abegwa bose n'amatora harimwo n'abajejwe ubutungane babimenye murazi mu matora bwa mbere ho eh, hariho amategeko ateza gukurikizwa mugabo kandi harabaho n'amakosa ashobora kuba ivyo rero eh, izo ngana zitegurwa ni kugira ngo bose abo vyega babimenye eh, kandi n'ivyo vy'amakosa ah, babimenye kugira ngo igihe kigeze amatora ageze maze baze bakurikirane ayo matora kugira ngo amatora agende neza abacamanza bakuru bakuru n'uwo bitavye urwo ruganda bakengurutse ko bahawe izo nyigisho ariko bagasaba ko zohabwa n'abandi bacamanza bato bato mu ntumbero yo gutahura ivyo bahamagariwe gukora nagira nsaba yuko izi nyigisho cyane cyane preservation electorale uretse yuko abari ngaha le président euh, des tribunaux de grande instance des cours d'appel des procureurs généraux des cours d'appel na na les procureurs de la république bari ngaha uretse yuko twobasaba ko bazozisanukanyiriza aho bakorana mugabo bibaza yuko vyoba vyiza au ya seni hatunganijwe des ateliers au chef lieu de province de toutes les provinces kugira ngo abacamanza bazihabwe ku ruhande rw'umugwiseni bakira neza ibisabwa n'abo bacamanza komiseri ya sente niyonzima umwe mu bakomiseri b'uwo mugwi asaba abahawe icigwa kuba barahimiriza abo bakorana aho ni mu kurindira ko umugwiseni wishikira mu gihugu hagati icyo nacyo nagira ndabasabe ni uko abari ngaha aho baje bava bagerageza kwigisha abo bakorana aho nyene baje bava honyene hama ku bijanye n'amatribunal de residence atababaserukiye tuzotunganya izindi nyigisho mu maatelier regionaux kandi ni vuba aho tuzotumira abakuru b'amasentare y'intango n'aba opeji bo ku makomine hamwe n'ugerongoye igipolisi muri komine azoba ari hari Eh, abazoba basigaye bataserukiwe ngaha bazoba bari mw'izo o- zo mu maatelier regionaux abacamanza bashima ivyavugiwe mu ruganda rw'umunsi ujejwe amatora mu burundi bavuga ko bafise ingorane yo gushira mu ngiro amategeko mpanavyaha vyo mu matora akarorero gatangwa na isaac ku bwayo wo muri parike nkuru y'igihugu privilege de jurisdiction nta kibazo kirekire iteye uranga ibijyanye na iminite n'iyo ubonye ko hari ikibazo kuko iminite iragoye igera turabya inzego ziyijyamo byo byo mu bitangira ku muco uyuhe ko nzi ko muri kahise hariho aho byigeze gushika umupolisi n'umushingamateka bahurira mu cyaha kimwe mu umupolisi arasigara ariko umushingamateka biragora mu mugwiseni bagasaba abo bacamanza kwitura inzego aba bafise ubudahangagwa baba bakoreramwo kugira bagire ico babafashije imbere y'uko ubutungane bukora yasente niyo nzima ni umwe mu bakomiseri b'umugwi ujejwe amatora mu burundi iminite yabivuze ko bigorana n'uba ko procedure ayizi mugabo muca mugerageza muwuja mwanya nyene mukabanza gusaba iyo uwo muntu akorera bamukure ko iminite murabizi ari umudepite cyangwa umusenateri iyo mubisabira ari uwo muri seni ho ntibizobagora turamuzi hajya biro turindwi bane bashobora kutwemezaho bigenda bihetse umukuru mugwiseni afise ico asaba abo bacamanza bakuru bakuru mu gihe hari abari mu migambwe kazise petero karaveri abasaba kuzokora ivyo basabwa ataho begamiye twabahamagaye nk'abajejwe ubutungane eh, tukaba twibaza yuko ari abantu bazi kwigengesera kugira ngo koko bakore umurimo wabo bakore ibanga ryabo uko bitegerezwa nuko rero aha tuca tutamenyesha ayo mategeko bakayamenya nabo nyene kugira ngo nabo nyene kumbure ntibaze bayarenge igihe nabo baba bafise kumbure ibindi bariko baraharanira umukuru w'umugwiseni akavuga ko mu ntango z'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umugwi arongoye uzotunganya ihimirizwa ku banyagihugu muri rusange ku bijyanye n'amategeko mpanabyaha y'imbere mu matora n'inyuma yayo kazihise akamenyesha ko umugwi arongoye uzobicisha mu binyamakuru mu maradiyo hamwe n'imboneshakure urakoze desire ihuriro ry'urwaruka rw'abanyamurenge mu ntara ya kivu y'epfo riratabariza bavanywe mu byabo n'intambara zo mu misozi miremire ya minembwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika teo mistokla mutijima twatumye abantu bacu ba dinamike de jene abanyamurenge baje kwirandira konte na situation minembwe protre sincere ni uko buri menage byibura ifite 5 famille d'accueil uwo ni ibiganiro emile uyobora ihuriro dinamike de jene banyamurenge ubumwe rihuza urubyiruko rw'abanyamurenge mu ntara ya kivu y'epfo ku ishami ryaryo ry'umujyi wa bukavu aragaruka ku ngorane abavanywe mu byabo n'izo ntambara zo mu misozi miremire ya minembwe bakomeje guhura nazo ariko kandi zidasiga n'abo mu miryango y'abakiriye kuko abo bantu bafite ibibazo by'ubuvuzi bafite ibibazo by'imirire bafite ibibazo by'imyambarire kuko bataye ibintu byose ni abantu bari konfronte n'ubukene bukomeye kuko ibintu byabo byose byaranyazwe ni abantu bari mu bibazo biteye ubwoba mu gushakisha ko bagera aho babona umutekano n'ituze hari abamaze guhungira ku murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo bukavu aha i bukavu iyo bahageze bakirwa n'abandi banyamurenge basanzwe batuye ku buryo ushobora gusanga hari ingo zakiriye abantu barenga icumi bakaba babana mu nzu imwe mu gushaka kureba uko icyo kibazo giteye ijwi rya amerika yasuye imwe muri iyo miryango mwageze hano ryari tugeze hano nk'amayenga abiri ibyumweru bibiri aho twari turi twaratewe duterwa na bamayimayi badusanze ahantu twari turagiye bahita barasa inka ni ahantu hita mucakira twumva amasasu ruguru iyo twagashaka dusanga barashe impunzi zari zihunze zigiye ahantu bita kuri kirumba kandi noneho turavuga ngo reka duhunge tuje za kirumba turagenda iyo twagashika kuri kirumba naho tutaramara ibyumweru bibiri naho turasa turaterwa barasira abantu banyagira inka aba baza mu byiciro binyuranye by'imyaka kuva ku bana kugera ku basaza n'abakecuru bavuga ko intambara yabatesheje buri kimwe icyo bakoze gusa ari ugukiza amagara badutwikiye n'ibintu amahuzu barayatwiba n'ibintu byo mu nzu batwika n'imyaka nta kintu na kimwe twashikanye jena nikiri umugeni kuko nawe habibona ariko nyine kubera ibi bita ko nta kantu pi nkatwe tutaramara hafi amezi atatu baradusenyeye ko turi aho ngaho manake turi mbabare ziri aho ngaho nari mfite inka mirongo itanu n'indi mirongo itanu zose ziragenda turahunga aho duhunga kuri kirumba nabo baradutera kandi kandi badutera ni leta ihari turahunga ngo duhunge kumurambya niko kuza umugore arazimira yagize iminsi ine yarazibiye ku miryango baza basanga kwita kuri aba bantu nabo basanzwe nta mikoro bahagije bafite ntibiboroheye gusa barabikora ni ukurara ahangaha bose baryamye hano ku ntuze hasi ca kabiri n'ibiryo byonyine biragoye mu biryo umuntu ataba ashoboye n'ubwiwe ugasubira ngo ubisangire n'undi ariko rero kubwo kwihanganirana turabihanganiye ntabwo bitworoheye nyine ariko nta kundi twabifata kuko baje bakuwe mu byabo nta kantu bafite kuko hari benshi baza badafite n'agahuza ko kwambara nta bushobozi nyine baba bafite niyo mpamvu tubakira natwe si uko tuba dushoboye ariko icyo dufite cyose turagisangira kuko ntako twabona tubagira turapundikanya nyine tuba turya ibyo tubonye tugasangira basanze turi abantu icumi barenga baduhungiraho nta kundi twari kubigira abayoboye ihuriro ry'urubyiruko rw'abanyamurenge ahi bukavu bavuga ko kuva mu mezi abiri ashize imiryango hafi igihumbi imaze guhungira ahi bukavu muri ubu buryo muri aba harimo abahacumbika by'igihe gito bashakisha uko bakomeza bahungira mu bihugu bituranyi ariko hari n'ababura aho kwerekeza bakagumaho mbere bigitangira byasaga n'aho byoroheje kuko bazaga ari bake ariko kuri ubu imwe mu miryango iragenda inanirwa iyo umuntu yakira amamenaje icumi bwaca akakira mirongo ibiri bwaca akakira amamenaje cumi n'atanu bageze aho bananirwa ni ngombwa yuko dutekereza kureba ahantu abo bantu bakwakirirwa hamwe kugira ngo bazabonane ubufasha bukwiriye bari hamwe kuva icyo gihe rero kuvuga ngo baraza bakakirwa kuri kanisa rya susegisadi aho niho tugaragaza kubahiriza ubufasha bw'ibanze amazi yo koga imiti yo kunywa ku barwaye ibyo kurya udafite akambaro tukareba ukuntu yabona n'umwambaro yaba aba bavanywe mu byabo n'intambara ndetse n'iyi miryango y'abakiriye barasaba imiryango nterankunga kubagoboka ariko kandi bagasaba ko leta n'amahanga bagira icyo bakoze intambara zigahagarara bafite abana bagomba kwiga bataye amashuri biragoye nyine n'ubu abana baricaye baje nta myambaro ntibariga baricaye barategereje tukaba twotakira amahanga ngo badutabare batugirire neza turebe ko abantu bose bakagira umutekano bamaganye iyo ntambara bashobore kudukorera icyo bushobora cyose kugira ngo abantu batekane tubone amahoro abantu basubire bongere bubake imirwano mu misozi miremire ya minembwe imaze amezi arenga atandatu yongeye kubura muri ayo mezi abavanywe mu byabo bakomeza kwiyongera ariko bahungira imbere mu gihugu ndetse no mu bihugu by'abaturanyi abahunga bavuga ko baterwa n'inyeshyamba za mayimayi hamwe n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya kongo imiryango iharanira inyungu z'abo mu bwoko bw'abanyamurenge igatunga agatoki inzego z'ubutegetsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo kwirengagiza itotezwa abo bakorerwa muri izo ntambara zayogoje ako karere temistokre mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'epfo
Maybe it's just a dream.
ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make